iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza ikaze iwanyu mu ntara ikibazo cy'ibitoro cyabaye indanze mu burundi ntibishobora kumvikana na gato ubwa mbere ko igihugu nk'uburundi kitagira ikigega ntegabizoza cyagomba kuba kiriho uyu ni gaburiyeri rufyiri umuyobozi wa orukoma ishyirahamwe rirwanya ruswa n'isesagura ry'amatungo ya leta umugabo gihaca integabizoza ni ngombwa kandi mu migambi ya leta ni umugambi ukomeye cyane leta irakorera naho uyu ni daniel mpitabakana umuyobozi mukuru ajejwe igitoro muri minisiteri ishinzwe iby'ingufu mu burundi mbere y'iwanyu mu ntara nyirizina rero mureke mugenzi wacu aroyizi bigirimana abanza tunyure muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi abakozi bakora mu byo gutanga imfashanyo muri uganda bavuga ko intambara muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yogereje umurindi w'impunzi inshuro zibiri kuva mu kwezi kwa gatandatu icegera cy'uburongoye igisata ca oni citaho impunzi hsr muri uganda camerin furure ashikiriza ko ubwinshi bw'impunzi zinjira byatumye haba ugukeha k'uburyo bw'amafaranga nayo ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mfungurwa pame rishikiriza ko ririko riragerageza gutanga ibifungurwa ku mpunzi nshasha zishika zivuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko rikagabisha ko uburyo bw'amafaranga butazomara igihe kirekire nk'uko bishikirizwa na julie mcdonald icegera cy'umuyobozi wa pamu muri uganda iyi nkuru tuyikesha umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda harima asumani abakora imyiyerekano muri sudani barongeye kwihereza amabarabara ikarutumu mu ijoro ryo ku munsi wa mbere biyamiriza ubwicanyi bwakorewe umunyagihugu umunsi umwe gusa imbere yaho iyo myiyerekano yabaye inyuma y'amasaha make habaye iyindi yaburijwemo n'igipolisi yiyamiriza iyicwa ry'uwo musivile ku munsi w'imana mu gisagara cya el suk muri leta ya sinare ni mu mpanuka bushyira ubuseruko bwa karutumu imyiyerekano yo kuwa mbere ku murwa mukuru yabaye mu gihe abakuru b'abakora iyo myiyerekano hamwe n'akanama ka gisirikare karongoye igihugu iby'imfatakibanza bariko barakora kugira baheraheze integuro y'amasezerano yo kugabangana ubutegetsi hagati y'izo mpande zibiri ariko mu minsi iheze ibi biganiro byarungurujwe kabiri kose bisabwe n'abakuru b'abari mu myiyerekano biteganijwe ko bisubira gutangura kuri uyu munsi wa kabiri hano muri leta z'ubumwe za amerika leta ya donald trump itegekanya kwi mu buhungiro ababusabira ku rubibe rwo mu bumanuko wa amerika ihana na mexique ingingo mu gihe yoja mu ngiro ishobora gukora kubimukira benshi bava mu bihugu byo muri amerika yo hagati bajabuka baciye mu gihugu ca mexique iyo ngingo yatangajwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa amerika bufatanije n'ubw'umutekano mu gihugu izohagarika gusabira ubuhungiro muri amerika mu gihe uwo muntu azoba yaciye ku butaka abanje guca mu kindi gihugu imbere yo gushika muri amerika nk'uko iryo tegeko ryashyizwe ahaboneje ku munsi wa mbere ribivuga ritangura gushigwa mu ngiro kuri uyu munsi wa kabiri imbere yo kwemererwa kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika abasaba ubuhungiro bazotegerezwa kwerekana ibyemeza ko bimwe ubuhungiro mu kindi gihugu baciyemwo bitabaye uko bashobora kuzoca basubizwa inyuma ubwo nyene mu gihe iryo tegeko rizokora ku bihumbi vy'abimukira bo muri amerika yo hagati barimwo abajabuka imipaka yo mu mpanuka ubushira uburengero rizokora kandi no ku bava mu bindi bihugu bitari ibyo muri ako karere mu mezi aheze abajejwe kuraba abinjira basanze ngo abasaba ubuhungiro bava muri afurika yo hagati na hayiti nabo bariyongereye ntawe uzi ko nabo bashobora kuzokogwako n'iyo ngingo igihugu ca Iran kiragabisha ko kigira gisubire kuri porogaramu yacu ya nikireyere y'imbere y'uko gisinya amasezerano hamwe n'ibihugu bitandatu rutura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amasezerano yafunditswe muri bibiri na cumi na gatanu asaba irani kugabanya urugero rw'ubumara bwa iraniyumu ihingura nayo igaca ikurwa ko ibihano yafatiwe na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu byayateye ko imikono aribyo ubwongereza ubushinwa ubufaransa ubudage hamwe n'uburusiya perezida donald trump yavuze ko ayo masezerano ari mabi cyane aca ayakuramwo amerika mu mwaka uheze yongereza ibihano kuri irani
aloyizi urakoze inshuti zacu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muyikurikire kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu no ku maradiyo yanyu birumvikana n'iwanyu mu ntara rero
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi igitoro cya esanse kimaze ibyumweru birenga bibiri ari ikibazo ku bw'ishyirahamwe oricom rirwanya igiturire n'isasagura ry'amatungo ya leta imwe mu mpamvu zikomeye nyamukuru ni ubukene bw'amafaranga y'agaciro nyamara leta yo iravuga ko atari byo nta bukene bw'amafaranga y'agaciro ifite irizeza abaturage ko iki kibazo cy'ibitoro kizakemuka vuba ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya uhereye hagati na hagati mu gihugu ku mugwa mukuru gitega ukaja mu burengero mu gisagara ca bujumbura hatibagiwe mu buraruko bushira ubuseruki muyinga no mu kirundo co kimwe no mu manuko bushira uburengero muri makamba na rumonge ikibazo c'ubukene bw'igitoro ca esanse cabaye ingorabahizi bamwe mu batwara imiduga yunguruza abantu n'ibintu ba mu ntara zegereye tanzania na kongo bahitamwo kuja kukigurira muri ivyo bihugu bigatuma ibiciro vy'amatike biduga cane intara zose zirugarijwe n'ubwo bukene kuko ikibonetse ahanini gitangura guhabwa bujumbura gitega na ngozi mu ndwi iheze daniel mitabakana umuyobozi mukuru ajejwe igitoro yasiguye igituma ubukene bwa esanse bukunze kwisubiriza ibitoro murabizi ko atari byo twimbura ngaha mu gihugu si ibiharage si amateke si ibijumbu urumva rero yuko kubera ko biva na kure hari igihe usanga bitabonetse nk'uko tuvyifuza igituma iki kibazo gishobora kwisubiriza kigasubira ni uko ibitoro atari byo twimbura hano biva hanze kuba biva hanze gabriel rusira arongoye ishirahamwe orikome asanga atari co kibazo nyamukuru ntibishobora kumvikana na gato gato ubwa mbere ko igihugu nk'uburundi kitagira ikigega ntegabizoza ico ni ikibazo ca mbere tubona kihari kikigega ntegabizoza ico twita stock strategic cagomba kuba kiriho mugabo amafaranga yaregeranijwe aratozwa ico baciye bakora baciye bayakoresha mu bindi bintu bidahuye ikigira kabiri ni ikibazo kijanye no gushiraho uburyo abanyamitahe baza mu gihugu ivyo navyo biroroshe cane ni ibintu bishika ku icenda sinorinda kubitondagura vyose ngo ndabiheze ca kigo citwa doing business cashizweho na banki mondiale na fmi na bad birazwi neza yuko iyo doing business ariyo abagomba kuzana imitahe mu bihugu baraba ivyo mu gifaransa bita ama indicateur ibintu vyerekana neza ko koko mu gihugu hariho intwari bereye abazanye amafaranga yabo bataca bayibwa nuko n'ibiturire bigwanywa mwa kino gihe rero ivyo bintu murabona neza ko bigoye kuko ubu hasigaye nk'ishirahamwe rimwe ryitwa Inter Petrol n'irindi ryitwa Kobil rufyiri hari n'indi ntambamyi abona murabizi neza yuko igitoro kiri muri bimwe twita reproduit sensible murazi ko leta ariyo ishinga ibiciro by'igitoro hanyuma hagaca haba ingorane y'ivy'amafaranga y'agaciro amadevize uno munsi biragoye kumva no gusigura ukungene muri banki nkuru y'igihugu brb usanga dorari rivunjwa hafi ibihumbi bibiri mugabo wagenda ku isoko biro de change ugaca usanga rigugwa hafi ibihumbi bitatu n'ijana mbere hava no gushika kuri ibihumbi bitatu n'amajana abiri ibi ibi rero ni kimenyamenya cerekana ko hari ikibazo kuko amarobine y'amafaranga y'agaciro nka yose asa n'ayugawe mumenya yuko ava mu byo dushora hanze ahandi amafaranga ava eh, mu migambi ibyo bita reproje n'imfashanyo ibyo bita rezapui budgetaire ahandi hagera gatatu amafaranga ava y'agaciro ni muri aba bakerarugendo baza mu Burundi cyo twita tourisme ivyo bitatu vyose ubu uya nukuri twese turabizi ko bigoyagoya kubera ibihe vya politike uburundi bwacu burimwo ubukene leta ntibuhakana mugabo yemeza ko atangorane y'amahera y'agaciro ifise turi mu gihugu gifise uburenganzira gifise ivyo rero nta murundi yumvye bagize baba bashaka kudufata nk'ukumengo dufise uburyo burenze urugero kuba ico twipfuje cose tukironka mugabo gira cintega bizoza ni ngombwa kandi mu migambi ya leta ni umugambi ukomeye cane leta iriko irakorerako ivyo vy'amahera y'agaciro namaze kubabwira nta kibazo gihari n'ubu aha- aheruka gutangwa nta misi kateze ni ukuvuga rero nababwiye ko rimwe rimwe hari abantu bibwira ibitari vyo mu vyo bibwira hari n'ibimaze kuvugwa n'inzego za leta mu itegeko rigenga amafaranga leta iheruka gutora cishije mu nama nshingamateka n'abahuzamateka bashizemwo yuko amatagisi ku bijanye n'igitoro azoduga biraboneka neza ko navyo ntibishobora kuba imvo muri bimwe yuko bashobora kurondera kubikenesha kugira ngo bavuge bati ntibabiduze ibintu byaraduze gutyo gutyo gutyo gukereya ico nokwita penere artificielle kugira ngo bashobore kubiduza abanyagihugu bamaze kubategura mu mitwe mu gihe igiciro cashinzwe na leta kuri litiro ya esanse ari ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ine mu mafaranga y'amarundi mu ntara zimwe zimwe ubu ica magendu ubu kigeze ku bihumbi bitandatu eroje uri kaneza nayirobi ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyuma y'uko mu mujyi wa goma habonetse umuntu wanduye ebola abaturage batangiye gukingirwa u rwanda mu rwanda leta yafashe ingamba zo gukumira ebola ku ruhande rw'akarere ka rubavu gaturanye na goma mugenzi wacu claude ganza munyamagana ejo yari yasuye goma
ku nshuro ya mbere mu mujyi wa goma habonetse umuntu wanduye virusi ya ebola ni umupasiteri ukomoka muri kivu y'amajyepfo wari umaze iminsi mike mu mujyi wa butembo ari naho yakuye iyi virusi nk'uko minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu bivuga aho uyu murwayi yabanje gukurikiranirwa ku kigo nderabuzima cya afya kiri muri karitsiye y'indiri rwagati mu mujyi wa goma hari abayegereye twasanze baje kwipimisha ngo bemeze neza ko batanduye iyi virusi no gusaba ko bahabwa urukingo aba ni bamwe muri bo Nous, on est là, comme les habitants Himbi, on vient auprès des twe nk'abatuye ahahimbi twaje kugira ngo badukingire ariko barimo kubyanga ahubwo barimo kwihamagarira imiryango yabo ngo bayikingire ariko twe bakatureka nyamara twe twegereye aho umurwayi ari ikiduteye ubwoba ni uko uyu murwayi yazanywe na moto birashoboka rero ko njye cyangwa undi muntu wo mu muryango inshuti se yaba yaragiye nawe kuri iyo moto ni gute se wabura kwikingiza hakiri kare nk'umuntu utuye muri iyi karitsiye kandi wegereye iki kigo nderabuzima dufite ubwoba bw'uko iki cyorezo cyakwirakwira mu bantu twasaba oms kuduha inkingo twese abatuye mu mujyi wa goma muri rusange puissent nous donner des, des vaccins à la population de Goma en général.
abakingiwe uno munsi bashishikariza abantu bose by'umwihariko urubyiruko kwitwararika no kudakerensa virusi ya ebola Le virus d'Ebola est très dangereux plus que toutes les maladies du monde. Alors nous virusi ya ebola ni mbi kurenza izindi ndwara zibaho tugomba kwitwararika tukikingiza byihuse mbere y'uko akaga katugeraho nta kuzuyaza buri wese ashishikariza umuryango we kwikingiza naho bitabaye bityo twahura n'ingorane kuba ebola yagera higoma birahangayikishije cyane kuko hari ubucucike bukabije hatuwe n'abarenga miliyoni ubwo urumva rero iki cyorezo cyageze cyakwirakwira byihuse ntawarokoka La contamination peut se propager très rapidement et nous risquons de tout perdre.
ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima afya y'imbi buvuga ko uyu murwayi wagaragayeho virusi ya ebola yari amaze iminsi ine mu mujyi wa goma mbere y'uko agana ikigo nderabuzima agiye kwivuza bwana frank ndacetere kandoni uyobora iki kigo nderabuzima hari impungenge agaragaza La première des choses, nous craignons d'abord icya mbere kiduteye ubwoba ni uko abaturage batatugana batinya ko bakwandura iki cyorezo kimaze guhitana benshi mu majyaruguru ikindi turatinya ko ashobora kuba yaramaze kwanduza n'abandi benshi kuko mu by'ukuri ntituzi ngo yanyuze he yahuye nande ibyo biraduhangayikishije cyane kandi ntacyo twabikoraho leta idufashe ikora ibishoboka byose duha abaturage amakuru afatika atuma birinda iyi ndwara à prendre des mesures pour se prévenir de cette maladie.
abashinzwe guhuza ibikorwa byo guhangana na virusi ya ebola bavuga ko uyu murwayi yanduriye ubutembo ariko ntiyagana ikigo kivura abarwayi ba ebola dr aruna abedi ni umukozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ukuriye gahunda yo kurwanya virusi ya ebola ku rwego rw'igihugu ikigo kivura ebola cya hano i Goma ntikirahabwa imbaraga kandi nta n'imiti ikwiye gifite niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kumusubiza i butembo nta mpamvu yo gutinya kuko umurwayi yasubijweyo abo dusigaye dushakisha ni ababa barahuye nawe kugira ngo tubakingire kandi nitumara kubakingira nta kibazo kizabaho turabwira abaturage tuti niba uzi ko hari mu modoka imwe n'uriya murwayi ukwiye kuza ukikingiza ukaba wirinze kandi ukarinda n'abandi ibyo ni byo turimo gukora nk'abaganga dufatanyije n'izindi nzego za leta kugira ngo abahuye nawe bose bakingirwe kandi n'ibikorwa nta zindi mpungenge zizabaho z'uko hagira undi muntu uboneka wanduye minisiteri y'ubuzima ya kongo kinshasa ivuga ko umushoferi wari utwaye imodoka uyu murwayi yajemo ava gutembo hamwe n'abandi bagenzi cumi n'umunani bose imyirondoro yabo yamenyekanye bakaba batangiye guhabwa inkingo kuri uyu wa mbere ni nako n'abandi bose bikekwa ko bahuye nawe bakomeza gukingirwa ku ruhande rw'u rwanda hakomeje gukazwa ingamba zo gukumira ko iki cyorezo cyarwinjiramo ubwo minisitiri w'ubuzima yasuraga umupaka uhuza imijyi ya goma na rubavu yasabye abanyarwanda kwirinda ingendo zitari ngombwa ku butaka bwa kongo mu gihe ibyo bahahayo byaboneka no mu rwanda nibutse ko mu minsi ishize u rwanda rwashyizeho kamera ebyiri ku mupaka muto uhuza u rwanda na kongo zifite ubushobozi bwo gupima umuriro ikivunge cy'abantu zikaba zagaragaza umuntu ufite umuriro mwinshi zigatanga inkuru zagahita akurikiranwa hari kandi n'abaganga baba bapima umuriro wa buri wese winjiye mu rwanda bakoresheje utwuma twabugenewe kimwe n'ikigo cya rugerero gishobora kwakira abagira ibyago byo kwandura virusi ya ebola claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiroheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiroheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiroheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiroheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiroheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiroheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu rwanda ishyaka fdu inkingi riravuga yuko hari undi muyoboke waryo warayazimiye mugenzi wacu jeffrey mutagoma yaganiriye n'umuyobozi wa fdu inkingi madamu victoire ingabire ati nibyo koko byabaye bavuganaga ejo nimugoroba nibyo koko twabuze umurwanashyaka witwa eugene imbere y'imana n'uhagarariye fda by'agateganyo mu ntara y'uburasirazuba akaba uyu munsi yagombaga kujya nyagatare n'agasibo guhura n'abantu bamwe bari bamugejejeho icyifuzo cyo kubashaka kuba abarwanashyaka ishyaka ryacu murabizi ko ishyaka kugira ngo ryemerwe rigomba kuba muri buri karere nibura rifite abantu batanu igihe rero yari mu nzira yavuganye n'abo bagombaga guhura amakuru batubwiye ni uko baheruka kuvugana nawe saa sita yari ageze ahantu hitwa bugaragara bakavuga ko hari hasigaye nibura mu nk'ibirometero bitanu ngo babagereho bagatangazwa nuko bamutegereza igihe kinini bakamubura hanyuma bagerageza gukomeza kumuhabwa telefone basanga telefone zose zirafunze babitugejeje mu isaha ya saa kumi n'imwe duhita tuvugana n'umuryango nawe tubwira ko bamuheruka mu gitondo avuye mu rugo agiye ubwo rero nyine bikaba biduhangayikishije cyane ko atari umurwanashyaka wa mbere wacu ubuze muri ubwo buryo bwacu ugasanga murambo nyango ejo bundi turi guka mu kwezi kwa gatatu anseme mutuyimana niko byagenze baramutwaye buca tubona umurambo dufite muri ako karere ni uwa kabiri ko twigeze no kubura uwitwa jean damascene habarugira nawe bamubona bukeye yapfuye dufite abandi twabuze nka batwarimana bonifasi iragena irimine murumva hari ibibazo bikomeye byibasira abarwanashyaka bacu kuri iki kibazo nyirizina mwaba mwavuganye na polisi y'u rwanda ngira ngo amategeko ubundi avuga ko iyo umuntu abuze bagomba nibura ngo bagomba gushira amasaha mirongo ine n'umunani twe rero kubera ko amategeko dusanga kubahiriza byatugora kuko mfashe nk'urugero anserime bamufashe kwa gatanu mu masaha cyenda saa kumi n'ebyiri za mu gitondo umurambo wari ubonetse twe impamvu twahisemo guhita dutangaza dutangatanga ni uko nyine amasaha mirongo ine n'umunani tutayategereza kugira ngo nibura dutere ubwega duteze ubwega ababa bamufite bamurekure hari abo se mukeka ko baba bafite uruhare muri iki gikorwa ntabo dukeka sinkunda gukeka cyangwa kugira uwo nkunga urutoki ntafite ibimenyetso ariko dufite inzego z'umutekano zifite inshingano zo kurinda umutekano wa buri munyarwanda wese niba turi mu gihugu gifite amategeko yemera amashyaka menshi abarwanashyaka b'ishyaka efudeyi turimo twubaka bakagenda babura bakicwa ni ikibazo gikomeye nkaba nsaba inzego z'umutekano ko natwe turimo bo bagomba kurindira umutekano kuri abo babuze mwabwiye inzego z'umutekano zimaze kubikoraho iki ntacyo zirabikoraho nicyo kintu kibabaje ni nacyo kintu giteye impungenge niyo mpamvu mbwira abanyarwanda ko gushyigikira ikibi no kutarwanya ikibi ni umuco mubi tugomba gucikaho kuko wenda harimo bibwira ngo birareba efudeyi ariko n'abejo bizabareba n'abejo bundi bizabageraho niyo mpamvu usaba abanyarwanda bose kumva ko tugomba guhurikira rimwe tukarwanya ikibi buri wese no mu rwego arimo ari umuyobozi ari uyoborwa tukumva ko dufite inshingano yo kurwanya ikibi mu gihugu cyacu mu kuba inzego z'umutekano ntacyo zirabasubiza mu bifata nk'uburangare batubwira ko bagikora iperereza ubwo nibyo dutegereje ariko iperereza rimara imyaka ibiri reba jean damascene yarapfuye hashize imyaka irenga itatu iragenera imena yarabuze hashize imyaka irenga ibiri bonifasi twagira imana yarabuze hashize umwaka urenda gushira anselima yarapfuye nta n'umuntu n'umwe ugeze kandi anselima yarafashwe ku manywa y'uhanga izuba riva n'ubu ngubu ndatekereza ko eugene turacyakurikirana amakuru abamutwaye bagomba kuba bamutwaye izuba riva kuko niba yabuze saa sita ni saa sita ni ku manywa y'ihangu ntabwo ari nijoro bivuga ko ejo byanze bikunze zatwanya amakuru yose uko byagenze rero biteye isoni biranababaje ko mu gihugu tuvuga ko harimo umutekano habamo ibintu nk'ibyo umuntu bashobora kumushimuta ku manywa hanyuma hakabura ngo uwamushimutse umuntu akicwa hakabura uwamwishe ni ibintu biteye isoni kandi bigomba guhagarara cyane ikibazo ni uko byibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuko niba igihugu cyacu gishaka kwikuraho iyo sura mbi yuko ubuyobozi butabangamira abatavuga rumwe nabo ntibagerageze ku buryo uri muri opozisiyo wese arindirwa umutekano wowe ntabwo bufite ko ibirimo biba ku bayoboke bawe bishobora kukubaho urugamba burya uri ku rugamba ubu uzi ko ibintu byose bishoboka navuze ko ntazabaho mu bwoba bwo kuvuga ngo ejo nzapfa cyangwa ejo bundi nzapfa ese hari umuntu n'umwe uri kure utazapfa n'abo bica niba bazirikanaga ko bazapfa nabo umunsi umwe ndetse banagahinduka imbere y'imana ikane baba baza bari bakwiye no kubihagarika ntabwo rero ntinya gupfa kuko umunsi w'umuntu iyo ugeze ntacyo ushobora gutanga ngo ngo we kudapfa nahitamo gupfa mparanira ko igihugu cyanjye abana tuzagisigira bazashobora kukibamo neza mu mudendezo babana neza buri munyarwanda wese abana n'undi ntawicwa kurusha gupfa gusa nihisha kandi n'ubundi ntahandi bakanyica none se usibye abatavuga rumwe hari abandi bitwa wenda ku zindi mpamvu icyo tugomba guharanira ni uguharanira kurwanya umuco wo kwica umuntu ukumva ko agomba kwica batavuga rumwe umuntu ukumva ko agomba kwica umuntu kuba atamwishimiye uwo muco wo kwica abanyarwanda ndongera kubasaba duhaguruke tuwurwanye madame ingabire victoire umuyobozi w'ishyaka fda inkingi turagushimiye cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi ry'amerika yego murakoze namwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu burundi ishyirahamwe ry'abategarugori bahungutse afabu ryatangiye guhugura bagenzi babo bo mu gatumba bakora ubucuruzi bwambuka imipaka mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali aratugezaho iyi nkuru y'ijwi rya amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi goderiyeve manirakiza arongoye ishyirahamwe afabu rihurikiyemwo abakenyezi bahungutse avuga ko uwo mugambi uje gufasha ni umugambi werekeye abakenyezi uje uraba abakenyezi bakora urudandaza ruto ruto kandi bajabuka urubibe kandi urubibe rungahanye tuzokorera ko ni urubibe rwa gatumba ni urubibe rwa gatumba kubera ko umugambi uri kurakorerwa no muri kongo rero amashyirahamwe ari muri kongo azokorana n'amashyirahamwe ari mu burundi uwo mugambi uje hageze nk'uko abowega babivuga bano bakenyezi bemeza ko bahora bahura n'ibibazo byinshi baravye inzira bahora bacamwo bashoye ibidandazwa muri kongo canke bavuye kubirangurayo intambamyi yari hari ubwa mbere tugikura ibidandazwa byacu twaratinya guca ku mupaka tugaca mu nzira zitemewe n'amategeko bigashika mbere na bya bidandazwa byacu bigatakara kubera tuca mu nzira zitemewe n'amategeko natwe hejuru twari twashike ko na kimwe kubera twaca baradufata tugatanga amahera ndetse n'umwongere yaragukanga ugaca ubitaho cyangwa ukamuha amahera n'uwo ari we wese yaragukanga muri iryo joro twagenda ijoro mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bahoze baba mu buhungiro nabo nyine bavuga ko uwo mugambi uje hageze bafatiye ku ngorane abo bakenyezi bahora bagira bariko bakora uwo mwuga goderiyeve manirakiza arongoye iryo shyirahamwe avuga icyo ugiye kubungura rero muri uko kubahiriza amategeko bizomukingira ingorane ahura nazo ku mupaka ingorane ahura nazo mu kwambugwa ingorane ahura nazo mu kuriha kubera ko asaba yigenjeje neza ibyo byose turizeye ko umugambi uzobigabanya hanyuma umugambi kubera ko uzoshira imbere ibiganiro uzotuma habaho umubano mwiza habeho umubano mwiza hagati y'abakorera ku mupaka mupaka basanzwe bajejwe iyo mirimo ku mupaka habeho umubano mwiza hagati y'abo bakenyezi bakora urwo rudandaza ruto ruto ndengambibe n'abashingantahe babo n'imiryango yabo ndetse muri ako gace bazaba bariko barakoreramo bizotuma habaho n'amahoro abakenyezi bo muri zone gatumba bakora urwo rudandazwa ruto ruto bavuga ko bafise amikoro make ivyatuma baca mu kinywabi ivyo bita gutibuka bafise ico basaba kugira bikunde bace mu mategeko imbere yo kujabuka umupaka twebwe mu bisanzwe ngaha ni igihugu kibanyi ca kongo botugirira twa turese pase tumwe nk'utwo twahora dutanga tw'amajana atatu kuko hariho benshi badashoboye kuronka izo rese pase cyangwa amasepejeri ishyirahamwe afrabu nta kindi rigiye gufasha abo bakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe atari ukubigisha gukorera hamwe nk'uko urirongo yabivuga ashikiriza ko atamfashanyo z'amafaranga rifise ryobahereza kugira bisununure goderiyeve manirakiza akavuga ko bazobaherekeza mu gusaba ingurane mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana twebwe icyo dukora turabigisha ingene baziganya ingene batunganya neza ubutunzi bwabo hanyuma tukanabafasha kubegereza aya mashyirahamwe atanga ingurane kugira ngo bamaze kuyitunganya bamaze kuja mu mashyirahamwe bamaze kugira iyo koperative biroroha rwose yuko ishyirahamwe ritanga ingurane ribizera ko baba batunganije bafise ibyangombwa rikabizera hanyuma bakaronka ingurane zo gushobora gukora ibyo bikorwa bifuza gukora umugambi mupaka shamba letu mu giswahili urubibe itongo ryacu watangujwe muri zone gatumba ya komine mutimbuzi kuri uno wa mbere uraba abakenyezi ijana bakora urwo rudandazwa ndengambibe nk'uko bivugwa n'indongozi z'ishyirahamwe afrabu
desire hatungimana yatugezagaho rero aya mahugurwa y'abategarugori bo mu gatumba bakora ubucuruzi buto buto bwambukiranya imipaka hakurya no hakuno hagati y'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo nshuti zacu ni ahangaha aya makuru y'iwanyu mu ntara ahumurije ndabashimiye cyane ko mwayakurikiye ntimuze rero gucikwa n'ikiganiro cyanyu murisanga guhera saa kumi nk'uko bisanzwe ndabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza murakarama